Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryikoshikiriza ibiganiro vyaro ryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi za ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na frederica murikije amashirahamwe iharanira inyungu z'abanyagihugu sosiyete sivile mu rurimi rw'igifaransa aherutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ni ku vyerekeye ukuntu amahoro n'umutekano vyifashe mu burundi yongera arashikiriza ukuntu yipfuza ibiganiro vy'inshuro igira gatanu vyimirije vyotunganywa kw'igenekezo ry'icenda ry'uku kwezi kw'igenekezo ry'indwi ry'uku kwezi kw'icenda amashirahamwe ashika cumi n'abiri aharanira inyungu z'abanyagihugu arimwo forske yaranditse ashikiriza urutonde rw'ibintu avuga ko vyotuma Burundi busubira mu mahoro no mu nzira iterambere birimwo ibiganiro bija ku muzi w'indyane zatumye uruhagarara rwa politike rwaduka ibiganiro bijamwo hose atawukumiriwe ibiganiro bitunganijwe atawandya wangura ku ruhande rw'abahuza hamwe n'ibindi kw'igenekezo rya cumi na gatatu ry'ukwezi kw'icenda naho irindi shirahamwe rihanira agateka muntu Folcon F force de lutte contre le nepotisme et le favoritisme au Burundi naryo ryarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yiyamiriza kandi ribishuza urwandiko rw'ayo mashirahamwe cumi n'abiri ahanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe ko igikumu n'umukuru wa Forske Vital Nshimirimana mbega uko kutabona kimwe ingorane za politiki hamwe n'ikibazo c'amahoro n'umutekano bishobora kubera intamamyi ivyo biganiro vyimirije maze bigatuma ata amasezerano afundikwa akizero kanyu kuko ivyo biganiro bishobora kuba ivya nyuma kangana iki uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu bafise uruhara muri ivyo biganiro uh, turi kumwe na uh, Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F Falcon F mwiriwe neza amushikana Gerard Hakizimana
turamukije nyakwamwesha makuru turamukije n'abantu bariko batwumviriza ku isi yose tukamutsa kandi n'abarundi n'abandi barunga amashirahamwe yigenga tutibagiye abari mu gihugu n'abatari mu gihugu muri rusange turamukije isi yose murakomeye
turashima aho turi bujumbura turashima uko turi turakomeye Egome, turi kumwe kandi na Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Cat Burundi Action pour l'abolition de la torture ari mu bateye igikumu ku ikete ryaronyikiwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu nawe muriwe neza mushikana Armel Niyongere
amahoro Frederic murakomeye n'amahoro buke buke Egome, reka dutangure kuri mwebwe nyine eh, Armel Niyongere eh, mu majambo make kugira ngo ibiganiro vyimirije bigende neza mubona hokorwa iki
mu by'ukuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho haba amasezerano akwiye ahagarika ubwicanyi buriko buraba hamwe n'ubunyanga hagati y'akazina muntu ni uko ibyo biganiro byohuza abarundi bose abarundi bafise ibyo bega biga muri icyo kibazo cy'uburundi hariyo abanyepolitike hariyo abaserukira leta hariyo amashyirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senari mpuzamakungu byaha ko yugura amatohoza ko yokurikirana abariko barakora ivyo vyaha urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti w'ikibazo ariko ivyo vyose vyova mu gushaka k'umuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose bubona neza yuko bashaka gutorera umuti ikibazo c'uburundi kwerekana yuko atagushaka kuriho kugira abo bahuza bashobore kwicarika hamwe abo bose bigwa n'ico kibazo muravuze abarundi uh, bose baja mu biganiro leta y'uburundi ivuga ko hariho bamwe uh, bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakaba bagirizwa ikaba ari no ku mitahe ibarondera kubahagarika abo ku bwanyu boja mu biganiro
abo bategerezwa kuja mu biganiro kuko urumva nibo bafitaniye ikibazo na leta erega igihe leta ivuga yuko hari abakurikirana ubutungane mpuzamakungu hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birirwa baratembera ni kwerekana yuko iyo mitahe atari imitahe ikwiye kuvugwa ko ari imitahe ikurikirana abantu kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari ku matohoza mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha urumva si abantu bociye urubanza abandi mu gihe bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukorwa mu gihugu cy'u Burundi mwikete mwandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu musana bavuga ko abahuza bafite uruhande begamiye ivyo bintu nivyo
Eh, turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye imyifato yabo ku kibazo cy'u Burundi urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiye ko kuko badashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi aricyo gituma dusaba eh, ubumwe bwa Afrika hamwe n'igisata ca ONU eh, yuko bofata ibintu baga baga- bagakurikirana i- ayo ivyo biganiro kuko biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafise uruhara ba- bahengamiye ko uravye igihugu ca tanzaniya eh, bafise umufasha w'umuhuza ukabona ingene ibiribwa barirukana impunzi ukabona ingene ibiribwa bara baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu burundi birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu ca tanzaniya kuko igihugu ca tanzaniya cyamaze kwerekana ko umutekano uriho umutekano aho amakungu sinari mpuzamakungu mana vyaha yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buriko burakogwa busanzwe bukurikirana iyo sentare biratangaje cane inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bitwa ngo bariko barahuza abantu batase mu mashyirahamwe murongoye eh, muvuga rumwe eh, murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri ico- muri ivyo biganiro bavuga ko ari vya nyuma kandi mutizeye umuhuza
Eh, ico ico twasavye hari ibyo twasavye dusaba yuko umuhuza yogerageza nk'ubwa mbere twarasavye yuko ivyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu ca tanzaniya Eh, kuko twabonye yuko igihugu ca tanzaniya gitera mu kibazo c'u Burundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushigikira leta y'u Burundi mu gutoteza abahunze eh, umutekano muke mu gihugu c'u Burundi hama tukanasaba yuko ivyo bavuga ngo abari- abakurikirana n'ubutungane mpuzamakungu ntiboja mu biganiro mu by'ukuri ni ibyo kwitoza utunyoni umuhuza niwe avuga bitaba ibiganiro leta y'u Burundi ni umuburanyi mu bandi si we atora abo baganira Eh, kuko umuhuza niwe avuga ati uyategereza kuza ko afitaniye amatati na naka Eh, urumva byose birerekana neza yuko leta umenga niyo ifise ijambo ivuga niyo ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi ikanatsinda ufi- ufise amatati ntaganira n'uwo bakundana aganira ahubwo n'uwo bafise ivyo bapfa aricyo gituma dusaba yuko ivyo biganiro vyurikiramwo bose abo bose bafise ingorane eh, n'ubutegetsi bw'ubujumbura Eh, mushana Gerard Hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya cumi na gatatu y'ukwezi kw'icenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka mwiyamiriza ivyanditswe n'ayo mashyirahamwe cumi n'abiri mutubwire ivyerekeye ivyo mwashikije namwe
mugiye kubivuga n'ibyo mu ishyamba turongoye twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyamba mpuzamakungu ni mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashyizemo abakuru b'ibihugu batari bake tuba twanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaheruka kwandikwa eh, n'amashyirahamwe avuga ko ariko barakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bavuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe ah- aharanira inyungu za politiki n'abavuga ko aharanira agaciro ka zina muntu mu gihe bo ibyo bandika eh, bavuga nibyo batazi cyane batari barakurikirana na cyane cyane imbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga bishyiramo mpuzamakungu honi eh, nabo bagasohora amaraporo atariyo Eh, mikete twanditse ku wa cumi na gatatu itariki eh, mu kwa cumi na gatatu ukwezi kw'icyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Eh, mw'ishami turongoye eh, twarerekanye ko ibiriko birandikwa n'ayo mashyirahamwe eh, atari byo Eh, turemera ko ibiganiro ibi- bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko ariko icyo duhakana eh, ni uko abo babyandika bo bagomba kwerekana abat- abo- abat- abotumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'uburundi Eh, birumvikana ko nabo eh, nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa ngo bereke umuhuza ibyo yokora mu gihe amashyirahamwe nyine tuyazi eh, na cyane cyane nk'ishyirahamwe turongoye zihangama mu bijyanye na poli- eh, n'ibibazo bya politiki eh, ibyo bakoze canke ibyo bafashije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane eh, mu gihe tuzi ko ubu- kudahana bidakwiye kwama bisigatazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise mbere mu icamo turongoye twari twakoze amatohoza ya kahise Eh, ibi rero twabivuga ko eh, twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane ka mwana wa mama ibiganiro turemeza ko eh, ari ngombwa eh, kugira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro Eh, ariko tukiyamiriza kandi imvugo bavuga muri kete ryabo bari banditse eh, ku itariki ndwi ukwezi kw'icenda aho bavuga ko uburundi burimwo injyane uburundi burimwo eh, ihunyanwa akazina mu ndengeje mu bisanzwe bakavuga ko urundi budafite amahoro twebwe nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimyenda kamwana mama ubwa mbere twarerekanye ko igihugu cy'uburundi uno munsi tuvugana gitekanye mu ntara zose n'amakomine yose twivuga nk'abaharanira agatakazi na muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi kuri ico kibazo mushana ya Kizimana muvuze ko hariho amashirahamwe uh, abarongo amashirahamwe bari hanze aho uh, nti ko barukubera ico kibazo c'umutekano kivugwa ni bose bafise umutahe bakurikirana mu bisanzwe sinovuga ko ari ikibazo c'umutekano eh, barazi igituma bari hanze eh, barabizi turazinanye jewe ndazi ko ndabazi neza barazi ivyabo bibiri na cumi na gatanu barazi uruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari imitahe ibahiga ariko twebwe nk'amashirahamwe yigenga icyo tuvuga gikuru ni uko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri ni uko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yaba uvuga ko aharanira agati kazina muntu avuze ko agaharanira agashikiriza ibitari byo aba ariko aragahungabanya ari nacyo gituma rero mu itete twanditse twerekanye ko uburundi bufite amahoro nk'ababikurikirana ibi tubivuga nk'ishyirahamwe ribikurikirana turazi ko hariho n'abandi bavuga ko babikurikirana mugabo batakora babikurikirana tuvuga nk'ishyirahamwe rifite rero abariserukira aho twerekanye ko ibyo bavuga aho bavuga ko igihugu cy'uburundi gifite impunzi ibihumbi amajana ane n'abarenga ariko tukaba tuzi ko kandi igihugu cy'uburundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka mukaba muzi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wawe ni mushinga Michel Kafando mu byo yari yashyigikiye yari yavuze ko uburundi bwateye intambwe turazi na cyane cyane ibihe bwarimwo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rero nicyo gituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze igihambaye si uko dusubiza inyuma igihambaye ni uko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batsimbataza intwaro ya demokarasi no kubahiriza hagati y'akazi na muntu rero bakavuga ko na cyane cyane bavuga ibintu byinshi aho bavuga ko iby'abasoda bakavuga ko imbonakure n'ibindi twebwe turavuga ko nk'abarundi babikurikirana ikibazo kijyanye n'imbonerakure kuvuga ko wabonye yambaye impuzu z'igisoda ibyo ntiyaza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifite indahiro zirahira kandi zifiswe zifise n'abazirongowa mu kanya gatoya mushana akizimana muri ibyo biganiro ndabona ko mufise ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro byifashe mu burundi ibyo ntibishobora kuba intambamyi muri ibyo biganiro byimirije maze bikarangira ata kintu gipfunditswe nk'uko byagenze mbere
igihe ubona ko hakwiye kuba intambamyi intambamyi hagati y'abarundi na cyane cyane hagati y'abaganira icyo ntibaza gikuru ni uko ubwa mbere abawuganira bose bamenya ko igihugu cy'uburundi gitekanye nta manyabuna abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategure amatora meza amatora ahurikiyemo bose ari nacyo ituma rero tuvuga duti nta ntambanyi n'imwe uno munsi twavuga ko ihari yotuma ibiganiro bidashika ku ntambwe canke biteba kuko uno munsi ico bitumye bidashika ku ntambwe nta kihari ahubwo ni kumvikana ingene abo bantu botahuka vyihuta kugira nabo bitegurire amatora nk'abandi ariko twebwe tukavuga duti nk'ishirahamwe rishigikiye ukurwanya ukudahana twifuza ko abafise ivyo bagirizwa bisubira kuba kamizwe n'ingoma nko muri kahise ko twarabibonye burundi kuva bwikukira bwagiye buhura n'ibyago byinshi ari nacyo bituma ubu mubona hashinzwe ujya mu gihe cy'ukuri no kurekurana na severe hakaba rero hari abarundi benshi tudahendana bariko baragomba kunyegeza ibyabaye na cyane cyane bakabicisha no mu mashyirahamwe yigenga kugira berekane ko uno munsi biriko biraba ari ibintu twavuga ko biteye isoni mugabo jewe nibaza ko turavye uno munsi igihugu c'uburundi kiratekanye n'ibindi bihugu bibuka nkaho bikurikirana ku rubuga tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na lambert mwiriwe neza muri hega lambert
mwana tuvugana ya mu kiraro cya bujumbura mura izina ry'ikirundi
nzayimana nzayimana tuga kw'ijambo urafite ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mashirahamwe yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka atanga ivyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano n'amahoro vyifashe mu Burundi eka n'ukuntu ibiganiro vyogenda ibiganiro vyimirije mu gihugu ca Tanzania mu kwezi kuza nk'uko amakuru mashasha ariko abitangaza
e cyane ni nari mfite icyumviro cyo kunganira yego ikibazo nari mfite eh, amashyirahamwe eh, mwavuze ko agera kuri cumi n'abiri yaba yarandikiye umuhuza yaba yarandikiye ishami rya oni eh, musanzwe hari iyo usanga ariko arashikuza eh, ugasanga akavuga ko mu burundi biciga kandi eh, mu burundi vurema ubu n'umutekano umuntu ariko araraba umuntu arabona yuko eh, kijyanye n'umutekano cyagiye kiratera imbere guhera ino myaka mu gice kimwe n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Em, mushaka no gushyigikira u- uwo arongoye ishyirahamwe rirwanya na- aka- ikimenyane n'akanwana na mama yego yabiteguye neza kaba nkako ndibaza we asanzwe ari ngaha mu gihugu bazarakurikirana ingene biriko biragenda Eh, kuko umuntu ari hanze y'igihugu ntashobora kumenya neza biba biriko biraba mu gihugu kugira ngo ashobore eh, kubona umuti y'ingene iyo biriko birerekeza eh, bijana ikindi kintu nagomba kongera ko eh, nashaka bigire aba bari hanze bamwe bamwe eh, bashobore gutaha bitegurira amatora ko nta gihe kinini yagisigaye umwanya ni muto cyane yego me aho boza barajya eh, aho boza barajya mu mu gusikuza bavuga yuko mu burundi bikika nta mutekano uhari yego nicyo no bahanura kabiri Eh, murakoze rambe reka duhe uh, ijambo abashinze twatumiye bagira ico bavuze ku vyiyumviro mushikirije bibiri cane cane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushikana he Albert Niyongere duga ku ijambo
Eh, urumva numvise ibyo ariko baravuga eh, urumva nyene ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo eh, si ukuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenya ibiriko biraba Eh, je nibaza yuko ivyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano eh, iyo ibi- ba- baraca bavuga yuko bitabaye canke berekane yuko uyo muntu yishwe n'urw'akarago urumva ivyo ni ibintu nyene bimwe leta yama iriko iravuga abo bantu bari hanze y'amantuze aho bakura amaraporo mugabo mu by'ukuri eh, ku vyerekeye eh, ivyo ama- ibiganiro turariko turavuga ibiganiro bidahurikiyemwo bose ni ibiganiro bidashobora gushika ku masezerano eh, ashirahamwe yubahiriza amasezerano atuma igihugu gitwarwa neza kuko twebwe ibyo twavuze mu ikete twarashimikiye cyane ku ruhara rw'abari kubabura ababo muri uru rwimo ruteye kubiri eh, n'ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza twavuga duti ibiganiro byose bizoba bishaka gushika ku mahoro bitegerezwa kuza kuganirwa ivyerekeye amasezerano yarusha y'ibihumbi bibiri tukavugana tuke- ba- ba- ba- bakongera bagahagara ku ku vyerekeye ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi bibiri na gatanu kuko iri ryahinduwe ryahinduwe n'umugambwe yari ku butegetsi kubera igikenye narabonye n'abagerageje kuja mu matora ko bagiye baricwa bo muri eh, umugambwe eh, mu- mu- mu- mu- muri koalisiyo y'amizero y'abarundi bagiye baricwa ivyo byose birerekana yuko ata- atakwisha n'ukwizana byaranze eh, guhindura amase- ama- guhindura ibwirizwa shingiro aricyo gituma tuvuga duti umuhuza ntiyari kwemera yuko bahindura ibwirizwa shingiro kandi azi yuko ibyerekeye ibwirizwa shingiro ariho havuye amatati eh, y'ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza aricyo gituma mu kuganira boganira ku masezerano y'uruyarusha ibihumbi bibiri hamwe n'ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi bibiri na gatanu iri iri bwirizwa shingiro riheruka gutorwa bakarikuramo kuko ryagiyemo atisuza amategeko ryagiyemo hakirimo amatati eh, mu ngorane z'uburundi yego ariko ibituma byo twasabye twasabye cyane cyane umuhuza tukabwira avuga ko umuhuza atari kwemera yuko ayo masezerano a- ayo bwi- ibyo bwirizwa shingiro bihinduka kuko ingorane zose zatewe n'iryo bwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha yego me namwe mushikana he Hakizimana uh, muduge ku ijambo ku cimviro cashikirijwe na Rambe mu kanya gato cane
Eh, murakoze ariko nagira amanzu mbwire o- kumbure umugenzange ari kuri mikoro ko ubwa mbere atushobora kuvuga ko eh, nka cane cane jewe ndongo ishiramwe gishinzwe guhatanira n'akamwana n'amahama eh, ko mvuga nk'uvugira leta aha nagira abandi ndayimubuze cane eh, jewe mu mashiramwe yigenga nibaza ko eh, yombwira umunsi urambona jewe nambaye impuzu z'umugambwe canke n'ibikorwa by'umugambwe jewe ndi mu mashiramwe yigenga ndahari inyungu za politiki kandi amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu ishyirahamwe rishaka ko ivuga ibintu uko biri ni ukuvuga ko dutegereza gutandukana mu mvugo mu gihe na cyane cyane iyo bafite aho ahengamiye mwibanditse basaba nagira namwire ko twebwe navuze ko ibiganiro ni byiza ko byama biba mbuga nk'uwavuze ati iby'izo nshingiro ryahinduwe na petero nkuru nziza iyo umwana agatakaza na muntu ubwa mbere sindamwemerera kuko birafite ibintu byakozwe kandi hari abarundi basabye ko rihinduka nawe navuga ko atazuba kwitoza ibyo n'ibisanzwe n'ibyiza nshingiro ryarabimuye kurira twebwe nk'amashami tubiraba icyo turaba ni ingene ibintu bikorwa ni ingene biriko biraba ku rubuga bimeze ari nacyo ituma rero muri bibanditse byose nagira nambwire ko harimo kwihenda cyane no kurenga umurongo hama kandi bakaba bavuga ko ngo naho bari inyuma barabikurikirana nagira ndamuhumurize ndamubwire ko turabizi ko kandi ndabizi yewe ko batabikurikirana ari nacyo bituma mu byo bandika hari na hamwe usanga barenza imvugo ndenzarugero aho usanga bavuga ngo urubibe rw'igihugu ngo ruracunzwe cyane nkavuga nti mbega umuntu wabazwa n'uko igihugu gicunzwe imbibe yoba ari inde turazi ko naho duhana agatari kazina muntu buri bihugu byose birafite ibintu byitunganya mu bijyanye n'umutekano muri icyo dushaka ni uko tuvuga ibintu uko biri hama agati kazina muntu tugaharanire hama ikindi ashobora kuba avuga bicaye bavuga ibi bibaye n'agashabu kuko amashami yabo bayahagatse mu gihugu cyane cyane mu kishanganirizo amashami yigenga ariko kandi tukavuga duti ntibitangaje kuko barafise ibyo bakoze bafite n'uruhara mu bibiri na cumi na gatanu ahantu umudomera ko nkamubwira amanama yabo aho bayakorera aho nyine baronka uburyo n'ingene biyegeranya n'ingene bamubiriza ugwaruka na cyane cyane kugira rujya mu mabarabara kandi bakarushobora kujya mu mabarabara abana babo batari ko bajya mu mabarabara ari nacyo tuba tuvuga duti harageze ko amashyirahamwe ariko arakora harageze ko umwe wese amenya icyo agejwe kugira agati k'akazina muntu gatsimbatazwe kugira agati k'akazina muntu kabandanye kubahirizwa gusurira ari nacyo ituma rero twe tuvuga duti birateye isoni nicyo gituma ubona twiyamiriza cyangwa tuvuga duti yabona ibyandikwa n'aba na bariya nibyo canke sibyo kugira dufate umwanya wo kwandika kwiri kete ryabo nuko twitonze cyane turakora twishinze amatohoza yacu turavuga duti nyabuna aba bantu bariko bararenza ari nacyo ituma rero tuvuga duti ibiganiro bakwiye kuba abahuza bonyine umuhuza n'umwe kandi uriko arakora akazi kiwe icyo dusaba ni uko abandanya akabandanya abikora neza kuko abikora neza ariko icyo dusaba si uko abuzamo ibyiyumviro by'abenegihugu si uko yinjira mu itunganya ry'igihugu uvuze ngo ikiringo cya gatatu njyewe ndabyumva ariko icyo mvuga ni mvuga ni mbega amategeko yari ameze gute mbega abo bagiye bagumurira icyo kiringo cya gatatu n'ikindi kibazo umuntu yoharira umwanya conyine reka tubibutse inshuti mwese ko muri kamarubanda nyakumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na jean de dieu jean de dieu muriwe neza
mwiriwe muri hegaje jean de dieu
ngo nibagwa neza jean de dieu ndi mu karere ka gasabo mu murenge wa jabana abanzwi nka ruhu rw'inda w'ijabana yego
none nabanza kubashimira ko mikaze muri iki kiganiro urakoze gushima duga ku ijambo noneho ikintu nabwira ayo mashyirahamwe nakomeza ubuvugizi kuko abaturage burya iyo nta mutekano bafite nta kundi kuntu nanone n'isi yatera imbere nibakomeze ubuvugizi n'iyo miryango yagakwiye kuba ibishinzwe igira ikintu ikora kuko burya umuturage ni ikintu gikomeye cyane numva nta bindi byinshi narenza murakoze cyane murakoze jean de dieu reka duhe n'ijambo kandi rishare turasaba abashingantahe twatumiye bagire icyo bavuze ku cyimbo bimushikirije mu kanya reka tubanze duhe ijambo richard richard mwiriwe neza murihiga richard
twe turi muri afurika y'epfo mu gisagara cya diriba diriba mu gihugu cya afurika y'epfo murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku byiyumviro byashyikirijwe n'amashyirahamwe atandukanye aharanira inyungu z'abanyagihugu ariko ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano wifashe mu Burundi y'amahoro reka n'ukuntu ibiganiro byogenda bizohuza abarundi mu minsi iri imbere tuga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro ego jewe ico naterera ni uko gusa navuga nasaba nk'aho bazoja muri ivyo biganiro zoyaga bahuza bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu bashire inyungu inyungu zabo imbere baze bashira inyungu z'umunyagihugu wese uwo ari we wese mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ibyo haba nk'abandanya ashimira amashyirahamwe ukuntu yitanga yitanga kugira ngo abandanye guharanira agateka kazi muntu aha turashimira cyane urabona yuko akora akora akorana ishyaka ridasanzwe murakoze eh, richard reka armel niyongere mu gice muvuze ku byashyikirijwe na jean dodieu eka na richard mu kanya gato tuga ku ijambo
nk'ibyashyikirije na na jean dodier avuga ati nimubandanye mukora ibyo muri ko murakora nk'amashyirahamwe twebwe n'aho tubonye ko umutekano muke uri mu gihugu hama eh, tugashobora gukinjura Eh, twararabye duti none ko tubwiye tureke dusa ariko turakora Ca turiyumvira icyo twokora kugira tubandanye twereka abarundi amakungu ko hari ubwicanyi buriko buraba kandi byarashyitse igihe byerekana yuko ibikorwa twakoze tubandanya dukora n'ubu nyene tuguma turiko turatabariza abantu hariho abantu biriko baragandagurwa hari imiryango iriko iratwitura ari nayo yashi- yaciye ijya kwitwara muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha biratangaje kumva nk'umuntu yita ngo ni ngo ngo ari mu mashyirahamwe yigenga eh, avuga yuko eh, ibyo bavuga mu ma- mu- bavuga ama- amakosa ibikorwa n'amashyirahamwe ari hanze atabyo bazi biratangaje cyane ko n'imvugo leta iguma ivuga no ngaho i geneve igihe twaje gushyigikira umugwi w'amatohoza mu Bur- ku burundi leta ifise imvugo iyo nyene ivuga ko abo bari hanze bakurikirana n'ubutungane atavyo babona mugabo hajya umuhinga ari umuhinga wa w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kugira yandike ibintu uko bamaze gutohoza akabona ko ivyo bintu ari byo nibaza rero yuko umuntu kandi kuvuga ngo twaranditse ikete ngo turabye ku byo mwanditse je nibaza ko mwokwandika muravye ibibazo biri mu gihugu mutokwandika ikete muravye ivyo abandi banditse kuko twebwe twandika izo twabonye mwe ntimutwishyura ko ntitwabandikiye ariko bituma nk'abo mashyirahamwe yandi boraba nabo nyine bakavuga ati mbega intererano tutanga twebwe nk'amashyirahamwe eh, ariko arakorera mu gihugu ni- n'ayahe kugira uburundi umutekano ugaruke amahoro eh, yirare mu burundi mukareka kwishyura amakete abandi banditse mukandika muvuga muti tube turavye uriko biraba tubone yuko ibiganiro byogenda uku n'uku n'uku tugashaka ku masezerano afasha abarundi eh, kwishira no kwizana nibaza ko ico ntererano umuntu ari umashyirahamwe yotanga kuko natwe nyine turiko turatanga dushaka yuko umutekano ugaruka mu burundi dushaka yuko imiryango irigwa iratu- ira- ira- iratuza mu bwe- mu vyabo irigwa iricwa ironka ubutungane ikaronka ukuri n'ubutungane muri ayo mabi ariko arabashikira tugasaba yuko ibiganiro vyoba mu burundi atoba ari ibiganiro vyo gukingira ikibaba ubwicanyi cyo gukingira ikibaba abicanyi ari ibiganiro vyotuma haboneka ukuri kandi hakaba kurwanya ukudahana muntu wakoze amabi mu gihugu nuze wikinge inyuma y'ibiganiro ati bizogukingira ibyo rero umuntu abimenye twe niho duhagaze tuhagarara yuko umuntu azi ko avugwa mu bwicanyi umuntu afise uruhara mu bwicanyi uyu yinyegeza inyuma y'ibiganiro ahubwo Yego, mu- aje imbere tumushyire imbere y'ubutungane kugira turwanye ukudahana mu Aha kanya niho tugeze gatoyi mu kuhagaze.
kanya gatoyi eh, ivyashikirijwe na richard avuga ko ah, abazoji arusha bakwiye gushira inyungu z'abanyagihugu imbere tuga ku ijambo mu kanya Yego.
gatoyi cyane ego nibyo ni- ni- ni- nivyo nariko ndishura mvuga yuko ibiganiro bitoba ibiganiro vy'amagaburanyama atoba ibiganiro vyo kuvuga ati naka ari mu mugambwe uyu n'uyu n'uyu wahunze igihugu canke wiyamiriza leta mu gihe mugize umushikiranganji kuca umenga ubutungane kuca umenga amahoro abonetse mu burundi twe tuvuga duti ayo masezerano azoba kugira akingira ikibaba abakoze ibyaha ayo masezerano tujye tuguma duhagaze tuyamiriza kuko si amasezerano azoba aje kurondera umutekano azoba aje kurondera amahoro mu burundi Yego, tujye me- duhagaze yuko bokurikiza amasezerano ata- ashyira imbere abanyagihugu ashyira imbere abo bariko baricwa abo iyo miryango iriko irabura ababo bakaronka ubutungane
mushya ntahe hakizimana namwe mugira icyo muvuze gerard kuri eh, ivyiyumviro vya jean de dieu eh, na richard mu kanya gato tuga ku ijambo
Eh, ubwa mbere nagira manze nshimire jean dodier ko yavuze ati amashyirahamwe yigenga n'abandanye ubuvugizi ariko tukamenyesha kandi ko ubuvugizi ko butegerezwa kuba eh, si ubu- si ubuvugizi buhengama muri politiki twebwe nk'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane iyo turongoye eh, turifuza ko ibintu bivugwa uko biri hanyuma rishari nawo ari muri afurika diside akaba yavuze ati eh, mbega ibiganiro ntibona ko byo bikwiye kuba bidashyira i- i- i- imbere inyungu z'abanyepolitiki bityo dushaka ko eh, inyungu z'im- zi- ziri imbere ziba iz'abenegihugu ariko kandi nkagaruka nkabwira Arum- eh, arumere ko naho ariko aravuga ati nyabuna ndatanga ishyirahamwe rivuga uko ngo rikorwa na leta iyo naza ko iyi mvugo ni imvugo idahwanye n'uburongozi kuko twebwe tubivuga bwa mbere tubivuga twisunze amaraporo dufise cyangwa ibyo dukora hanyuma kandi akavuga ati mwari kwandika iby'iwanyu twebwe n'undi ibyo twanditse ni iby'iwacu ariko twafatiye ku kinyoma ikigo kirashyikirizwa ari nacyo bituma rero uburyo umuntu ariko arabwirwa ukuri rimwe na rimwe usanga bimugora kukwakira ariko kandi mukaba muzi ko ukuri kujyana mugabo nkamubwira nti igihambaye si uko ariko barashyikiriza ibitari byo igihambaye ni uko babivamo bakumva ko gushyikiriza ibitari byo ataco bimaze ataco binaterera mu bijyanye n'agatakazi na muntu nyabuna ifite icyo biterera ari ibyiyumviro birashe ari gushyikiriza ibintu uko biri kuko aho turazi ko iyo ni amaraporo akugwa uwo mubaza ati mbega raporo yanyu mwayikoze gute yatumye mushyikiriza ibi mwavuganye na bande abo muvuga bariko baranyuruzwa uno munsi ni bande duhe ibiharuro cyane duhe amazina aho byabaye hama dushika aho hantu turabe ko uwo muntu atahari hari byinshi bishikirizwa ugasanga kumbura abantu bariko barashikiriza ni abantu bikomereye cyangwa ugasanga bacishijemo rimwe na rimwe bakavuga n'abantu bahunze igihugu kugira bandanye batesha agaciro igihugu gutyo kibandanye kiboneka nabi mu gihe nk'uko nabivuze hari abantu batinya ko akahise kamenyekana hari abantu batinya ko intahe ibandanye ikora twebwe rero nk'ishyirahamwe icyo dushyira imbere ubwa mbere guharanira agatakazi na muntu ishyirahamwe ndongoye icya kabiri ni ugukingira na cyane cyane kuba umuvugizi w'abanyagihugu tudahengana ibibazo bya politike tutarabye abahunze tutarabye abari mu gihugu ariko tuvuge ibintu uko biri kandi tutisunze ibiriko birashyikirizwa n'abantu bavuga ko ari abahinga ba oni ariko ugasanga ibyo bintu byuzuyemo politiki rero turavuga duti yambaye twebwe nuko tubishyikiriza ataho twegamiye ataho duhengamiye kandi tukavuga ibiriko biraba canke tubayimwo tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na frederic mwiriwe neza
ego mwiriwe neza mwiriwe neza muri higa frederic
muravugana na mukundamuntu frederic ingozi ego duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato
twatewe icyo nashaka gushikiriza nk'intererano cyangwa se nk'ikibazo mbona ko nk'ibiganiro bavuga yuko bigomba gutegurwa yuko byoba ari nk'ibyo baba bariteguriye n'uko byoba ari ibintu batazi ibyo bazovuga niba nk'abanyepolitike baba barahariye nko ku byo bashobora kwiga tukaza turumva bamwe bamwe bari mu migambwe y'ino mu burundi bavuga ngo ibiganiro bagomba kuja nkuko ni ibya nyuma bomenya gute ko ari ibya nyuma batateguye ibintu bagomba kuba bazogenda kuvugana icyo ni cyo cya mbere inza n'ubu umenga kirateye amakenga abona babavuga ngo agateka kazi na muntu ngo karubahirijwe twebwe turebye nk'aho tuba duherereye turabona yuko kaba katubahirijwe neza cyane bitewe n'uburyo bamwe bamwe uko dusigaye tubona babafata niyo boba bagufasha cyane icyaha kinini yuzira ukaca usanga bagukase nk'ibice bimwe bimwe bakagukata nk'amabuno burya nk'umuntu abahinza gukata ikibuno wumva aba yashatse kukubahiriza nk'uko ashobora kuba ndetse nk'ubwiza murakoze frederic ibibazo bibiri reka turabishikiriza abashinga ntahe mu kanya reka duhere ijambo louis michel louis michel mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye turi aho izina ry'ikirundi rinde
nitwa louis michel igende mu rwanda yego
hari akantu numvise gatoya umwe mu batumiwe avuze ko ari amashyirahamwe afite abogamiye ku buyobozi bw'igihugu cyangwa afite aho abogamiye ndetse hari n'umuturage ndetse banavuze neza afite aho abogamiye rwose ndagira ngo mwibarize koko ari amashyirahamwe ko kuko yigenga mwaba mufite uburyo mwakwerekana ko koko baba bafite ahantu babogamiye cyangwa se bari abaturage umuturage akagenda akaba afite umuntu abogamiyeho akabazo ka nyina koko murakoze cyane murakoze Louis Michel reka duhe ijambo abashaka turi kumwe dutangure kuri Gerard Hakizimana Frederic yabaje ibibazo bibiri bihambaye ibibazo bibiri bavuga ati cyane cyane akaba avuga ko agateka kazina muntu katubahirijwe hamwe hamwe cyane cyane ahari hanyuma na rero Louis Michel abajije ikibazo cerekeye amashirahamwe uh, bavuga ko atigenga duga kwijambo kuri ivyo bibazo
murakoze ariko nagira manze na cyane cyane mbere ku frederic eh, Frederic yabaje n'ikindi kibazo kibaza kivuga niba ivyo biganiro bigiye kuba ivya nyuma bitarategurwa neza
Eh, niho nagira mbere kuko niwe yatanguye kubaza ariko bwa mbere icyo nagira mvuge eh, ni uko naho yavuze ati kuko aha- aha- ahere- aha- aha- aherereye hagati y'akazi na muntu gahungabana birashobora gushika ko aha canke hariya haba umuntu atubahiriza amategeko ariko ibyo haca haba imigwi yiganutse cyane y'amashyirahamwe twebwe dukoramo agaheza du- dukoresheje abahinga mu mategeko mu by'amategeko dusanzwe dukoresha bagakarasa bakavuga bati yaboneka icyaha ni igihonyo hagati y'akazi na muntu yaboneka iki iki naco ni icyaha cyakozwe n'umuntu udafitiwe ibintu byose biti- bi- bi- bikagira urutonde birimo Eh, mugabo yavuze imvugo ndenzarugero wo avuze ati niho turi turabona abantu bacibwa ibihi- ibihimba yewe nibaza ko izi mvugo sizo Eh, sizo kanatsinda ibyo dukurikirana eh, ubu mwanya tuvugana ntabwo turabona ko yakatwa igihimba ari nacyo gituma tuvuga duti ashobora kuba yayivuze afise igituma ariko aravuga ibi eh, canke ah, harimo abo ariko barakorana eh, ko murena ba arumere n'ibisanzwe mwacu twebwe icyo tuvuga ni uko nyabona igikwiye ariko tuvuga ibintu uko biri kuko bamubwira ati ni uburorero butatu canke bubiri bw'abantu bakaswe ibihimba ibyo tuduge turaba aho hantu eh, ko ivyo bintu bibaho urumva ko vyoba bigahomera mwo mu gihe vyoba biha- bihari mwa ndazi ko atabihari kuko igihugu cose eh, ku mwanya ku mwanya no kw'isaha isaha biriko biraba mu ntara n'amakomine yose rero ibi nkavuga nti ibi ni ibinyoma byambaye ubusa ari nacyo gituma duhamagarira na cyane cyane abantu kumenyera kuvuga imvugo z'ukuri kuvuga imvugo zubaka zubaka atari imvugo zibiba ah, amacakubiri cyangwa zibiba urwanko mu bantu Ah, icyo duhamagarira na cyane cyane nk'abenegihugu eh, ni uko bamenya ko ibyo bashikiriza mu gihe babeshe bari ko bari kubashikiriza imvugo zitari zo ubujyanye na Louis Michel eh, Louis Michel yavuze ati mbega ko amashyirahamwe koko arigenga ndagenda muhumurize namubwiye cyane cyane ibyo ndongoye eh, nsanzwe navugira eh, ko ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ikimenyamenya ka mwana wa mama eh, ari ishyirahamwe riri mu gihugu cy'uburundi kandi ririko rirakora mu ntumbero yo gufasha abenegihugu ari ishyirahamwe ritari mu kibanza na kimwe cya politiki gutyo rero ibyo dukora eh, tubikora nk'abantu twigenga nta muntu n'umwe dukorana eh, na- leta nta buryo iduha eh, ibyo dushyikiriza ni ibyo tuba twashyitse ku rubuga tukabona eh, kandi turazi ko tumaze gufasha hatari hake eh, haba mu gufasha abenegihugu kubana mu mahoro haba mu byo dushyikiriza eh, tukabivuga twisunze ko twi- tukabivuga twisunga ko abenegihugu bandanya babana neza ko hagati y'akazi na muntu kotsimbatazwa ko kandi n'abatari mu gihugu nabo botahuka ariko ko kandi n'abafite ibyo bagirizwa batobandanya bisunga ibyo bagirizwa ngo bandanye batyoza cyangwa bavuga nabi igihugu ko kitari ari nacyo bituma rero twebwe ishyirahamwe ryacu eh, ni ishyirahamwe ridaharanira ibyiciro bya politiki egome ni ishyirahamwe kandi ridahinda ibibazo ibyo ari byo byose neza hagati y'akazi na muntu n'ibindi bibazo by'igihugu egome almere niyongere namwe ku bibazo byashikirijwe na Frederic na Louis Michel mu nduge kwijambo
Eric yavuze ko aherereye ari hagati y'akazina muntu katubahirijwe ni ibisanzwe kuko twebwe tuma tugira amatohoza tugasohora n'ivyegeranyo eh, turazi yuko umutekano uhungabana kandi kenshi usanga bikorwa n'inzego za leta bafatikanije n'urwaruka rw'imbonerakure ivyo mu maraporo yacu yama vyama birimo kandi turatanga n'ivyemezo n'amazina y'abo bantu bahohotewe ubuzima kandi baba bari mu burundi nawe tuba turi hanze sinzi rero ingene umuntu nk'ayo mashyirahamwe ari mu burundi agaca ajya kuraba akaraba ati mbega uyu bashyize muri muri iyi raporo ko yaraye ahungabanya adateka- ko ko yaraye yishwe ko yaraye anyurujwe ko yaraye akorewe ibyamfura mbi tukaba twumvise aho aba mbega uyu muntu ntitwomuraba tuka- tukababeshuza tukababwira ko ibyo bavuga atari byo mugabo kenshi turazi neza kuva tubitangura amatohoza yuko amatohoza eh, ara- a- aba yavuze ukuri kuko tubibwirwa n'ababa bari ngaho hamwe eh, cyane kenshi na kenshi n'abari hasi bakatubwira ibyo ari byo nicyo gituma atutararonka umuntu n'umwe aduhinyuza Eh, iki nacyo nk'ibyo rero yavuze frederic nibyo rero nibyo tumwe tuba turavuga mugabo urabona hariyo bamwe bavuga ibindi bavuga ya mvugo yo gu- yo ku- yo kuvuga nyene yuko byose bigenda neza bivanye n'aho baherereye bivanye n'ibyo bariko barakora bivanye n'imvo zabo ariko n'ibisanzwe kuko byama bivyibonekeza kenshi rero ama- abiyita amashyirahamwe ugasanga mu nyuma bari mu nzego za leta ugasanga mu nyuma leta irabashize mu nzego zabo zikomeye kubera baba bariko barakorana uravye ingene vyo bari bariko baravuga bavuga nk'ivyo biriko bivuga hakizimana Eh, ku vyerekeye louis michel nawe yabajije yuko amashirahamwe adaharanira za- za politike amashirahamwe yigenga mu by'ukuri hari yigenga hari n'ayandi yita ko yigenga mugabo atigenga kuko usanga ariko avuga imvugo isa n'abariko eh, barahohotera kiremwa muntu nk'iyo tuvuze yuko eh, umuntu kanaka yanyurujwe n'inzego za leta igihe aba yahagaritswe n'inzego za leta hamaka ntasubire kuboneka hama imi- umuryango umubaza urondera ukabura ugasanga mu nyuma uyu muntu yaragiye amazima yonga ntawe twasubiye kuronka mugabo Eh, ibyo birerekana neza yuko ari amashyirahamwe yigenga n'ayandi usanga a- a- ari amashyirahamwe akorana na leta leta ishyira ati genda muvuga ibi muvuga imvugo iteye kubiri nabajya mugabo ugasanga mu by'ukuri ibyo bariko baravuga si uko bategereza kubivuga kuko mu gihe ushaka kwerekana ko ibyo bivugwa na bajya atari byo werekana nawe ukisunga kuri ba bandi ukavuga ati ba bantu bavuga ko bishwe ngaba bari ngaha bariko baridegemvya mugabo kuvuga gusa ati ntabyo muzi muri kure muri hanze y'igihugu ntabyo mubona ibyo ntibikwiye na gato niya mvugo ya leta yo kuvuga yuko ibintu byose bimeze neza mugabo Egome.
abantu bakirirwa baragandagurwa Eh, icyo tubibutse kibazo kibaza yuko cyane cyane eh, abantu bari mu mashyirahamwe yigenga ntacyo baba bariko barafasha nk'abo bari bariko bavuga ibyo mu by'ukuri nk'abo ntibasubiye kuvugana mu gihe bariko baravuga yuko atabariko baricwa kandi ari imiryango nabo nyene bazi neza yuko ari imiryango yirigwa irahekurwa abantu birirwa baranyuruzwa abantu birirwa baricwa aho barabizi mugabo kubera imvo utabuzi bakavuga yuko bigenda neza kuri ya mvugo ya leta kibure ubwoba canke ivyo bariko barasaba ivyo vyose biratuma wibaza ati mbega abo bantu baharanira agati k'akazina muntu mbega abo bantu barazi ico ari co uharanira agati k'akazina muntu Yego, mbega be- abo reka- bantu biyita ko baharanira agati k'akazina muntu bariko bakora ibikorwa vyo guharanira agati k'akazina muntu biratangaje cane mugabo ahantu hose bama bariho abantu nk'abo arico gituma twebwe bitaduca intege tuguma tubandanya Yego, me- akazi reka- dushinzwe gufasha abanyagihugu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na thomas thomas mwiriwe neza Eh, amahoro muraho izina ry'ikirundi ninde
ndayishimiye muri hehe
ndi bujumbura duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
ego ahanini jyewe nagomba kuvuga ku kijyanye n'abaharanira agateka ka zina muntu hariho ibintu tudasobanukirwa nk'abanyagihugu aho uhura hari haho umenga udaharanira agateka ka zina muntu hariho ababigize nk'imigambwe aho aba abitwa ko hari amashyirahamwe aharanira adaharanira inyungu za re- za politiki uhura begamiye ubutegetsi bakavuga ibyiza by'ubutegetsi gusa ntibigere babona ikosa riba hama abandi nabo bagaca bavuga ngo ba- kubera bavuga ibyo amakosa aba akorwa mu gihugu ngo n'abansi ngo bari kuri muri opozisiyo rero navuga nti aba- abantu baharanira agateka kazina muntu barakwiye kugira urunani rumwe bakamenya umunyagihugu guharanira agateka k'umunyagihugu ko atari amarongo kandi hariho n'ikindi duca twibaza tuti ngira ngo hariho amashyirahamwe yoba yegamiye uruhande rw'ubutegetsi uhura bafise amahera bahabwa mu butegetsi bituma bavuga amajyambere ntibaharure akamaro k'umunyagihugu nk'ubu turabona abantu bapfa turabona ibiziga by'uba biratorwa ujya n'ino niyo nk'umuntu avuga ngo aharana agateka kazina muntu agaca avuga ngo nta bantu bapfa ngo igihugu kirimo amahoro kandi hariho n'abahunga n'aho n'aho bavuga ko hariho n'abahunguka n'ubu hariho abahunga babundabunda niyo bavuga ko hariho agateka kazina muntu gute mu gihe atamuntu ashobora gushikiriza icyiyumviro atari mu mugambi uri ku butegetsi ngo cyumvizwe canke ngo amererwe neza ahubwo niyo yavuze n'ijambo nk'akarorero nk'abantu bagiye mu bintu byo ku- kwigisha gutora oya hariho n'ubahabundabunda abandi birirwa barahohoterwa bakubitwa bagira hano niyo bavuga yuko agateka kazina muntu kaba ka- kubahirijwe gute rero navuga ntawe bari hanze nyene nibashishikare bagume bakora baza baratuvugira n'ahandi ho nta baharanira agateka kazina muntu bari mu burundi Murako- Murakoze.
murakoze thomas reka duhe n'ijambo celestin celestin mwiriwe neza
muriwe cyane muri hehe celestin
Eh, ndi muri tanzania tanzania izina ry'ikirundi ninde
Eh, ndayisaba ndayisaba duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga cane cane ku vyiyumviro vyashikirijwe n'amashirahamwe ah, atagira inyungu za politike ah, ivyiyumviro bitandukanye k'ukuntu umutekano n'amahoro byifashe mu burundi eka n'ukuntu ibiganiro abarundi bazojamwo mu kwezi kuza vyogenda duga kwijambo
ubwa mbere wamanje gushimira aba- abatumire yego
Eh, nongeye gushimira cyane n'ubwo rwandiko baba bandikiye oni ku byerekeye n'agateka kazina muntu kuko turafise abantu benshi benshi baba barabuze irengero kubera imvo za politike cyangwa kubera baba baravuze ibyabo bigatuma bashobora guhohoterwa baga- bagashobora kubura irengero kubw'ivyo rero je ikintu nabona eh, kuri ivyo vy'amashirahamwe ubwa mbere na mbere nkuma- naguma manze nte- ntebure gato abandi mashirahamwe iyo bari ku ruhande rwa leta hari amashirahamwe amwe amwe agerageza ku- guhakana ibiriko biraba ino munsi Eh, ndashimira cyane ku bantu baba bara- barerekanije izi- ivyemeza by'ukungene abantu bariko baricwa bagatanga n'amazina bagatanga n'intuze muga nkatangara ku yandi mashirahamwe nayo yemeza yuko nayo ashigikiye cyangwa aharanira agateka kazina muntu atarigera yerekana ati twebwe natwe ivyo abandi bariko baravuga ko hoba hariho abantu banyurujwe ko hoba abantu baba bara- barataba mu nzuzi baba bara- twaratoye ibiziga ati barabeshya yuko engaba abantu tubona baba baravuze kunukunuku bagahinyuza mbe nkata- nkaca ntangara iminsi yose mbe nkibaza nayahe mafaranga boshobora guhe- guhabwa kugira ngo bashobore guhakana ibintu biriko biraba ino munsi nama ndatangara cyane kuko ini kintu kikwereka yuko ino munsi hari amashirahamwe amwe amwe atariko akora igikorwa yategerezwa gukora ubu bamwe bamwe ubona babashimiye bakabahereza eh, amapote runaka bakabahereza ibiti runaka ivyo muri twebwe abanyagihugu ntibitwubaka kirazira yuko amashirahamwe amwe amwe nk'ayari bujumbura mvuga ari bujumbura ashoboye no munsi kuguma yerekana yuko atakintu na kimwe mu burundi kiriko kiraba amahoro ari yose none nk'ivyaraye bibaye mu gatumba ninde atabibonye n'ivyahe ko bo bose baguma bavuga ngo amahoro ngo ni ngo ngo arasasagaye ijana ku ijana ngo ni- no nibamye- nibamenye yuko kuba umuntu ari humanitaire ni ukumva ko wumva ko ufise ubuntu kumva ko naka nimba yogire nayo leta umuntu ushimira cyane ndashimira cyane eh, wa mudepite aheruka kubivuga yarabivuze neza n'amazina mwe- amwe mwe mwarayabonye none nijyahe shirahamwe mwaramwe yahora avuga ngo ibintu biri kubigenda neza mu burundi n'uwahe yagarutse akavuga ati iri zina wowe warasizemo ntiririmwo iri zina warisizemo uyu muntu ariho nayahe nibarabe rero bamenye ikintu bariko barakora ino munsi na mini- na- na- na minisiteri d'orienteriere ntara amashirahamwe ategereza gukora ico ategereza gukora kagateka kazina muntu bariko baragaharanira ino munsi amashirahamwe amwe muri ibijumba ndashimiye cyane force kandi ndashimiye cyane niyo forcon f bambaye forcon f ku kizi ku ki- ku kamaro bariko barakora ku ki- kuri ico ciza bariko barakorera abarundi imana ntizobashimira gusa ikindi naco nagomba mbaze abo ba- ayo mashirahamwe yanditse ino munsi tugeze ku gitigira kingana gute c'abantu bamaze bamaze kubura irengero mbe ba- muriko mutukora iki narabonye yuko bamwe bamwe muriko muravuga ko muriko muri- muritura sepeyi nta kindi gishobora kirakorwa imbere yuko sepeyi ishobora kwakira abo banyagihugu ishobora kwaku- kwakira izo manza zanyu nico nagomba kubaza murakoze n'ahandi nko- nagomba ndabatera Murakoze.
inkunga nagomba ndabatere intege babandanye babandanye vrema ntiba- ntibatangwe n'ayo majambo amwe amwe baguma bavuga ntibatangwe n'amafaranga bamwe bamwe bariko barabakora ni- bariko barabahereza ntibatangwe n'abo bariko barashimirwa uno munsi babahereza ya maposte runaka mwaraye mubonye na cyane cyane bamwe bamwe ko babahaye baraye babahaye seni gutwara seni mwaraye mubonye abandi nabo ko baraye babahaye ayandi ayandi maposte runaka ubwo ivyo ntibibatere ntiba- ntibibatere ntibibatere ubwoba namwe ntimuzokwiyumvire gushobora gukorera mu kwaha kw'abantu kugira ngo nabo mushobore kuronka amaposte nimubandanye muri iyo nzira mwarimo twebwe ibyo muriko murakora turabibona turiko turabishima ariko n'ikindi kintu nagomba ndarasaba yego uno munsi bariko baravyola rodroit de l'homme ngaho o- ngaho i bujumbura cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye ariko murabe na, na bamwe bamwe i- aho bahungiye hari amakamba amwe amwe ari mu ma- mu bihugu bitandukanye ino munsi ariko baragira ibibazo bariko bara naho nyene bariko barabakuramo kamwe kamwe kamwe kamwe murabe rero muze murashika hose muraba agateka kanzira muntu ntikaba mu mu burundi gusa mugerageze mu- muzunguruke n'ahandi n'ama- na- n'ahandi hose abarundi bari mu ma- na cyane cyane mu makambi y'impunzi mu bihugu Ego, me- bitandukanye naho nyene mu- mu- mu- mushobora kurondera amadosiye nayo nyene kugira muze muyapresente mu yandi U- urakoze celestin reka duhe ijambo dutangure kuri yamera ibibazo bishikirijwe na thomas na celestin mu kanya gatoya ndabona akanya kagiye ntihagire urenza umunota umwe n'igice duga kwijambo ibibazo byakirijwe na toma na na celestin bisa n'ibisa kuko bara- baravuga neza yuko hari eh, ihonyango y'agateka kazina muntu mu burundi bagasaba yuko amashyirahamwe yobandanya akora ibikorwa asanzwe ariko arakora kugira ashobore guhagarika no kuvuga eh, no- no gukurikirana bamwe bamwe bariko bakora ivyo vyaha eh, agasaba yuko n'amashyirahamwe yoreka kuja muri politike cyane ahubwo akareka eh, kwigira sindabibazwa ku biriko biraba eh, ahubwo agahaga- agaserukira abanyagihugu eh, kugira bashobore kurwanya kudahana jewe bashimiye cyane y'abatoma y'abaselestin na jewe twebwe muri ayo mashyirahamwe mu by'ukuri twariyemeje yuko naho hazobara amashyirahamwe ibihumbi bibiri cyangwa icumi cyangwa tugasigara turi twenyine tuzoguma duhorana hagati y'akazi na muntu tuzoguma turi kumwe n'imiryango iri kibura ababo tuzoguma turwanya kudahana mu nzira zose zi- zibaho ubu turi geneve mu busuwisi gushikira umugomatohoza mpuzamakungu watanze ku ku mabarika akorerwa uburundi kandi dusaba yuko uyo mugwi bawongera ikiringo kuko turamaze kubona yuko ata- atabisata eh, bitandukanye biri mu burundi bishobora guhagarika no kugira amatohoza ku mabarika akorerwa abarundi arico gituma twanafashije imiryango yabuze ababo kwitura sinari mpuzamakungu mpanabyaha aha rero ni ukubamenyesha yuko tutazohengeshanya kubandanya duhana hagati y'akazi na muntu dushigikira imiryango yabuze ababo turwanya ukudahana dukurikirana abo bose eh, birirwa barahohotera kiremwa muntu nkanura ayo mashyirahamwe nayo yita- yitwa ngo arigenga kuko mwarababonye benshi nabo birirwa bararonka ibiti nk'uko yabivuze celestin mu mugwi- mu- muri rya mugwi wo- wo- kura- uzotegura amatora abo bavuga uko kwa- kwa kizimana nyene bavuga gutyo ko ataba ariko barapfa ko atako leta ikora neza ko umutekano wagarutse bumva leta iriko irabashimira abo rero ntibashobora kutubuza igikorwa twiyemeje kuko twebwe dukora kubi- kudukora du- twisunze akarangamutima k'amashyirahamwe egome n'abaharanira ndabona akari kuzima.
kagiye eh, mushe nahe namwe eh, hakizimana tuga ku ijambo kuri ivyo bibazo vya- bibiri eh, by'abashinga nahe babiri thomas na celestin mu kanya gato umunota umwe n'igice
ubwami nagira nshime abashikirije ibyiyumviro cyangwa ibibazo eh, kandi menyeshe ko eh, muri demokarasi eh, ni byiza ko buri muntu wese ashikiriza eh, ikiri ku mutima ariko aha nkagaruka nk'uko tomasi yavuze ati hari abigishije oya eh, uno munsi bariko barabundabunda uno munsi batarara mu nzu nkaca ndamusaba eh, kumbure ko yoshobora kuma abantu cyangwa amazina y'abantu bariko barabundabunda Eh, kuko ndazi ko ibi yashikirije bishobora kuba bitari byo Eh, ari nacyo bituma mushobora kumumpera nimero hanyuma kumva agash- akam- akambwira ati ibintu nabibonye aha ko twebwe turazi ko dufise abantu bakwiye babikurikirana kandi batari muri politiki Eh, ku bijyanye na celestin na celestin nabonye yavuze ibintu bikomeye Eh, aravuga ati turabona ko hari amashyirahamwe ariko arakora turabona nk'ayari hanze vrema atariko arakora neza ariko tumubwire ko nawe twumvise ko ari muri tanzania atari mu burundi ko uko- uko ibintu biko biravugwa uno munsi eh, atari byo na cyane cyane twisunze eh, ibivugwa eh, tukabivuga natwe nk'abariko barabikurikirana uno munsi baravuga ko eh, wa gatatu akazina muntu kabandanya gahonyangwa mbe nawe ntiyavuze ati turumva birirwa barabura- baraburirwa irengero turumva eh, imiryango itaka itakamba tunatwe turabona ati abantu babuze ababo kuko ibi byose bavuga ni ibintu bivugwa ku munwa eh, ni ibintu bivugwa eh, n'abafite kumbure inyungu bayiga muri politiki si ibintu bivugwa n'amashyirahamwe ariko barabikurikirana mu gihugu ari nacyo gituma na mwebwe bamenyesha amakuru eh, nagira ndababwire ko uno munsi nk'uko natanguye ndababwira igihugu cy'u Burundi kiratekanye yafatiye ku byaraye bibaye mu gatumba twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamona wa mama Eh, ubwa mbere ni uko tuvuga ko eh, ku byabaye mu gatumba eh, ntacyo tubivuga ko ariko inzego z'umutekano zaramenyesheje ko ari abasuma bateye ngo baje kwiba kandi biragaragara eh, kuko hajya nta kintu gihari atari banki yari ihari yashobora kuyibwa rero ko haba- hashobora kuba ubugwi bw'abasuma eh, ntibisigura intambara Eh, twavuze ko i- ibyo dukurikirana tubikurikirana nk'abahinga hama ku bijyanye eh, na eh, n'ubu arumeri nagira mubwire ko eh, ibijyanye n'ibi by'abaronka ibiti kandi mbyewe n'aba bose ubwa mbere barazi ko igihugu cy'uburundi kirafite amategeko cyubakiye amategeko yubatse Eh, murazi abaronka eh, seni abayijyamo ko amashyirahamwe yigenga ategereza kuba harimo n'ibindi bice bitandukanye gusa icyo tubipuriza eh, ni gushyira ineza imbere y'abarundi bose eh, no gukora bisunze eh, ubwigenge eh, bw'igihugu ahama ariko tukamubwira tukamuvuna urugohe duti eh, ntusubire kuvuga ko hari amashyirahamwe na cyane cyane iyo turongoye eh, riri muri politiki Eh, ntusubire kuvuga ko turudarani hagati y'akazi na muntu kandi ntus- ntasubire kubeshya abantu avuga ko eh, afise amatohoza akora afise ibyo kwashyikiriza afite n'ayima na byaha ahubwo gusa bariko barakuri- barakorana n'iyo sentare mu guhonyanga hagati y'akazi na muntu mu gushyikiriza ibintu ko bitari Eh, twari kuko tugitangura eh, titurazi na cyane cyane dufatiye ku byegeranyo tumaze gukora eh, dufatiye ku maraporo tumaze gukora eh, genda ubumwe amaze kwere- eh, kuzunguruka eh, mu gihugu cyose n'intara zose n'amakomine eh, nkaba amaze kuyikorera ndabona raporo akanya aho kariko mbere nagiye karihuta ndashika n'ahantu hahambwa abantu nk'uko amaze kubishyikiriza akatari gake rero tukavuga duti eh, ibyo bintu biriko biravugwa n'aya mashyirahamwe babivuga kugira babanze bahishe na cyane cyane bafashe abanyepolitiki kunyegeza akahise kuko no muri abo rimwe na rimwe usanga harimo abafise uruhara Ego me, ndabona akanya kagiye mu kanya reka du- usozere Eh, reka Eh, turazi ko ubundi kwitira ko eh, habaye amabi menshi eh, mugabo eh, kuva ama- habaye eh, ko abenegihugu bitorera indongozi eh, turabona ko hari intambwe idasanzwe mbere abantu bose tukabahamagarira nyabuna eh, kwama bajya mu nzira ya demokarasi eh, kwama bajya mu higanwa hanyuma abatsinzwe bumve ko gutsindwa atari icyaha kandi n'abatsinze nabo batwarire bose Ego bumve me- ko gutsindwa bidatuma ndabona udakorera akanya igihugu, kagiye bumve ko reka buri wese ategerezwa gukorera.
duhe n'ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika leonidas leonidas mwiriwe neza
ndabaye mwiriwe cyane mwiriwe neza izina ry'ikirundi ninde
eh, nitwa igira neza bigira neza murafite ikibazo wiciyumvira mu kanya gato cyane
yego nagira ubwa mbere nshimire radiyo ya radiyo wadi amerika yatumiye umutumire yego
hanyuma rero nta bibazo byinshi nza kumubaza hanyuma ubwa mbere n'ukuntu ni ugutanga intererano duga ku ijambo
mu bisanzwe ugenda umurundi bumba imuyinga ahantu bita icyumba Mhm.
kandi mu bi- mu- ni umuntu nikorera ibyanje ndagendagenda mu ntara zitandukanye
shikiriza iciyumviro mu kanya gato usigaje umunota umwe n'igice
yego nagira mvuge rero eh, ujya mu gu- ujejwe barungitse wabona ujejwe gu- kuraba agateka kazina muntu mu burundi eh, ibyo wanditse ni ukuri ni ibinyoma bita- bi- bi- byeruye bitagira aho bifatiye bitagira ishingiro kuko uravye igihugu cyose kiratekanye kiri mu mahoro mu butandukane bw'abantu batandukanye mu migwi itandukanye babanye mu mahoro n'umutekano bafatanye mu nda yego ni me ukuri hariho hariho abantu u- ntushobora gufata uburi mu gihugu ikindi gihugu cyo hanze ngo wandike icegera cy'ikindi gihugu utashitse mu gihugu utembere naze yego me leonidas ndabona akanya katujanye reka duhe ijambo abo abo bashingana ntahe bagira icyo bavuze ku ciyumviro ushikirije armere duga ku ijambo umunota umwe
Eh, jewe ico ngaruka ko nuko eh, abaharanira gato y'akazina muntu nk'uko nabitanguye ndabivuga yuko boguma eh, bari mu karangamutima kajyanye n'ubuharanira gato y'akazina muntu bakayitandukanya n'imvugo cyane cyane zo gukindira ku miryango iri kibura ababo mu gushigikira ubwicagi buriko buraba mu kuvuga ko byose byera ko umutekano uriho bagakora akazi nk'uko bisanzwe bitekanije mu mwanya hagati y'akazina muntu nicyo ndabasaba kuko ino canke hirya y'ejo bazosanga imiryango myinshi iriko ira ira ira iravuga ati mbega twabaye abandi ko tubona abo bantu ari bo dukingiye none aribo bariko baradutamba ku muvyimba umutekano muke uriho mu gihugu ntibavyemere hama ahubwo bagire ayo matohoza bashike aho nabo nyene eh, Yego, me- basaba yuko ubwicanyi buhagarikwa mu burundi mu shena ya hakizimana hakizimana gerard eh, iciyumviro ca leonidas duga ku ijambo umunota umwe Ego, eh, nagashimire Leonidas eh, ibyo yavuze yavuze ati jewe ndi mu gihugu ndatembeye intara zose ndabona ko eh, ibyashyikirijwe n'umugwi wa ONG wari ugejeje gukora amatohoza sibyo natwe rero twagira dufatire ka- aka- akanya eh, tuwab- tubamenyeshe ko ibyakozwe n'urya mugwi eh, turamaze kubisoma kandi twarabikurikiranye eh, turashyira hamwe n'amaraporo dukora dusanga ni ibinyoma byambaye ubusa mbere tukaba duhamagariye na cyane cyane eh, abakora amatohoza ko boza barisunga amategeko yo gukora amatohoza na cyane cyane ntibavuge ibintu baterekana urorero rwinshi aho byavuye n'aho byakorewe hama iyo hageze ko hakugwa- hakugwa ibintu bakorane n'amashyirahamwe ari mu gihugu ntibasubire guhendwa n'amashyirahamwe eh, yashyize abantu mu mabarabara afise inyungu za politike ariko arahiga mugabo yihishije ibyo ku byo yitwa mu kiringo cya gatatu Ah, abo nabo tukaba tuzi ko eh, byatu- batumye agateka kazina muntu gahungabana mbere hakaba n'abantu baturiwe mu nyamaswa hakaba ibyaturiwe hakaba n'abandi bapfuye ari nacyo tuma tuvuga duti birababaje ariko igihambaye ni uko nk'abarundi eh, tumenya ko ikizokubaka igihugu ari ukuri kuturimwo ari mu kuvuga shena he gerard hakizimana turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye nawe mushika ntahe amere niyongere ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro vyabo n'ibibazo vyabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro murisanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika